ndabashimiye ko mbandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muriko twumva ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero cumi n'icenda na mirongo ibiri na zibiri mu rwanda tukumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu vy'ijwi rya amerika ikaze makuru kuri uno mugoroba mugiye gushikirizwa na jewe diana nininahazwe ingingo nkurunkuru ziyagize ingwano hagati ya m23 n'ingabo za congo frdc irabandanya abagwanyi ba m23 bariko bahatira abasore bakiri bato kubafasha urugamba muraza kuvyumva muri ano makuru mu burundi naho ibitigiri vy'abashinga ntahe bitabira uburyo bwo gutandukanya ivyaro biri hasi cane biva kuki hariho ibihuha byinshi usanga benshi bibaza yuko gufunga burundu ari ugukona umugabo oya sivyo kubera aguma arangura amabanga mpuzabitsina ukuri kwamye uyu ni muganga w'imana donavina atwara ishyirahamwe ryishinze guteza imbere ineza y'ingo n'imiryango abibefe mu mfunyapfunyo ido n'ido ya zino nkuru zose duce ku masonga ni mu kanya isasi imbere yo kuja mu karere ariko reka mbanze ndababwire ino nkuru yo muri irani aho abamaze kurwa mu myerekano ibandanya kuba muri ico gihugu barenza amajana atatu na mirongo ibiri na batanu ibiharuro bitangwa n'ishamwe riharanira agateka kazina muntu ryitwa iran human right rikaba rifise icicaro ku murwa mukuru wa norvege oslo hishirahamwe iran human right rivuga ko mu bamaze kurwa muri iyo myerekano harimwo abagore mirongo ine na batatu n'abana mirongo ibiri na batanu mu itangazo iryo shirahamwe ryasohoye ryavuze ariko ko ibitigiri ari ingereranyo kandi atankeka bishobora kuba birengaha risigura ko hari amakuru ya benshi baguye muri iyo myerekano rigitohoza uritwara yahamagariye amakungu gufasha guhagarika ico yise urugomo muri irani imyerekano ibandanya muri irani yatanguye mu kwezi kw'icenda nyuma y'urupfu rw'umuyabaga w'umwigeme yitwa marsa amis yashengeye ku myaka mirongo ibiri n'ibiri umuryango w'uwo muyabaga inshuti ziwe n'abaharanira agateka kazina muntu bemeza ko yishwe na polisi yamuhohoteye imuziza kutitwikira neza nk'uko idini rya isilamu ribitegeka polisi na leta ya irani bihakana uruhara mu rupfu rwa amini bikemeza ko yaz azize urwiwe amakuru hirya nino ku isi ku ijwi rya amerika mushobora kongera kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radio yacu voa akaburungu com adrese ya youtube yacu instagram na facebook ni voa radio yacu mu kanya tuja mu karere k'ibiyaga bigari ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari reka tuyahere muri repubulika ya demokarasi ya kongo aho ingwano hagati ya m23 na frdc kuri wa gatandatu yabandanije ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umumenyeshamakuru wacu jimmy shukurani uh, bakomera ariko aradukurikiranira ku mwanya ku mwanya ivy'umutekano muri kongo jimmy shukurani bakomera mwiriwe gute ngaho muri repubulika ya demokarasi ya kongo
mwiriwe neza diane ni byo koko nk'uko maze kubivuga imirwano hagati ya makumyabiri na gatatu n'ingabo za leta ya kongo kuri uyu munsi wa gatandatu zakomeje aho abarwanyi bari mu makumyabiri na gatatu batangiye kubataka mu duce tw'ahitwa giseguro giseguro n'ahandi muri kiwanja aho byaramutse bivugwa yuko ingabo za leta zaba zafashe uwo mujyi wa kiwanje ariko kugeza na n'ubu umujyi wa kiwanje uracyari mu maboko wa emu makumyabiri na gatatu gusa ko ingabo za leta kuri uno munsi zabashije zabashije kwigarurira uduce nka turi mu mpande za bunagana n'ahandi mu mpande za rumangabo rumangabo niho hari ikigo gikuru cya gisirikare cy'ingabo za frdc muri teritwari ya rukiri so imirwano yakomeje hariho n'ahandi hitwa giseguro uretse giseguro imirwano yakomereje hitwa kako aho ni mu birometero bigera muri mirongo ine na bine uturutse nyiragongo nyiragongo iri mu majyaruguru y'umujyi wa goma iyo mirwano kuri uno munsi nta biratangazwa ku byerekeranye abantu baba baguye mu mirwano cyangwa se abarwanyi ku ruhande rw'ingabo za congo frdc ndetse no ku ruhande rw'abarwanyi bari mu makumyabiri na gatatu nta source ziri officielle igisirikare cya congo ntacyo ntabyo kiratangaza kuri iyo mirwano gusa abaturage bari barasigaye muri utwo duce babonekanye uyu munsi bahunga cyane berekeza bamwe berekeza muri kiwanja santere n'abandi berekera muri rucuru santere abandi bari bari mu duce twa rumangabo abenshi muri aya masaha tuvugana bamaze kugaruka pena berekera mu nkambi y'impunzi ya kanyarucinya iri muri teritwari ya nyiragongo nibyo navuga ko mirwano y'uyu munsi kuko yagaragaye kuba yari ikaze cyane kuri uno munsi wa gatandatu ujyana yego jimmy shukurani hariho amakuru ariko aravuga ko abarwanyi ba M23 boba bari kubahatira abasore kubafasha intambara byoba ari byo nimba ari byo ahanini bafata abasore bangana gute
nibyo uyu munsi mu gitondo niho ayo makuru twayamenye ubwo twavuganaga n'ubuyobozi bwa sosiyete sivile muri teritwari ya rucuru bwatubwiye yuko abarwanyi bari mu makumyabiri na gatatu barimo kuoblija cyangwa se guhatira abasore bari hagati y'imyaka cumi n'eshanu ndetse n'imyaka mirongo itatu kwinjira mu gisirikare cyabo cya makumyabiri na gatatu bakabafasha kurwanya ingabo za leta ubu imibare dufite ni abasore barenga mirongo itandatu na batanu barenga mirongo itandatu na batanu bamaze gufatwa n'igisirima n'ingabo za emu makumyabiri na gatatu zibahatira kwiyunga nabo muri iyi ntambara barimo barwana n'ingabo za leta ya kongo ni ikibazo gihangayikishije amasosiyete sivile ya hano muri kivu y'amajyaruguru kuko murabizi nyuma y'ubutumwa bwa perezida wa repubulika felix tshisekedi yakuriye abasore kwiyunga n'igisirikare cya kongo n'ingabo za kongo frdc habonetse umubare ugaragara w'abasore biyunze nabo ariko abo ngabo bari muri rucuru ibyo nibyo bibazo bari guhura nabyo bamwe mu bo twaganiriye nabo ku murongo wa telefone bavuze ko umuryango ufite abasore batanu uri uri uri guhatirwa ku gutanga abasore babiri muri abo batanu urabona ni ikibazo gikomeye ndetse gikomeje guhangayikisha guhangayikisha abaturiye utwo duce twa rumangabo abaturiye uduce twa kiwanja n'uduce twa rugari na gisigari ahantu hari abarwanyi bayo mu makumyabiri na gatatu hanyuma byari bitegekanije ko jimmy ingabo za kenya zishika uno munsi ngaho muri congo zije gufasha urugamba frdc barashika
nibyo ni saa tanu n'igice ku isaha za hano mu mujyi wa goma nibwo ingabo za kenya zigera muri magana umunani gutyo zageze ku kibuga mpuzamahanga cy'umujyi wa goma zije zifite misheni imwe yo gufasha ingabo za kongo frdc mu guhashya imitwe yitwaje intwaro ikorera mu burasirazuba bwa kongo bakiriwe ku kibuga cy'indege n'umuyobozi w'intara ya kivu y'amajyaruguru liyetona generale constantin makongba ari hamwe n'umuvugizi w'igisirikare sylvain kenge ndetse n'umuyobozi w'umujyi wa goma izo ngabo zavuze yuko zije gufatanya n'igisirikare cya kongo muri porosesisi zo guhashya emu makumyabiri na gatatu ariko muri objekitife zabo byane ntabwo ari emu makumyabiri na gatatu kuko bavuze ko umugaba w'izo ngabo uyoboye izo ngabo yavuze ko bagomba gukurikirana ndetse n'abarwanyi ba adf muzi yuko adf nayo ni umutwe waturutse muri mu gihugu kibanyi cya uganda ukorera ibikorwa by'intambara mu gace ka peni ndetse no muri no mu ntara ya ituri aho hose mu majyaruguru ya ni mu burasirazuba bwa kongo hakomeje gukorerwa ibibazo ibibazo by'intambara so ku ruhande rw'abaturage byane ntabwo ntabwo babivugaho kimwe hari abavuga bati wenda ni igihe cyiza cyo kugaba amahoro n'umutekano kuko murabizi ko ingabo zimwe zaraje zisubirayo ariko ubu ngubu ku ngabo za kenya abaturage baturiye uduce twa rucuru uduce twa beni bafite icyizere ko wenda ingabo za kenya hari icyo zishobora guhindura cyane ko ibi byose ari nyuma y'amasezerano hagati ari nyuma yo kumvikana neza hagati ya perezida wa kongo felix tshisekedi na mugenzi we wo muri kenya so abaturage bitezeho byinshi ingabo za kenya mu buryo bwo kugarura amahoro n'umutekano urakoze cyane jimmy shukurani bakomera turaza kongera amakuru yacu yo mu gitondo utubwira uko bizoba byifashe murakoze cyane namwe diane ibitigiri vy'abagabo bitabira uburyo bwo guca imvyaro mu burundi biracari hasi shamwe ya bebefe gishinze guteza imbere neza y'ingo n'imiryango rivuga ko ku mwaka ku mwaka bitabira ubwo buryo baba bagera ku ijana gusa inkuru ya radiyo ijwi rya amerika yifashije abakunzi bayo mu burundi mu isomerwa na mugenzi wacu thierrive ndayishimiye abakenyezi b'abarundikazi baritabira ari benshi umugambi wa leta y'u burundi wirondoka rijanye n'amagara meza nk'uko umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe abubefu gishinze guteza imbere neza y'ingo n'imiryango abishikiriza mu kiganiro n'abakunzi b'ijwi rya Amerika muganga Uwimana Donavine arongoye iryo shirahamwe asigurira bamwe mu bagabo batawumva ko wega bubakanye uko ari babiri mu vyegeranyo vyerekana igwerana ry'abantu usanga umukenyezi yibaruka hagati y'abana batanu n'abana batandatu ivyo rero urumva birasaba cane yuko umugabo nawe nyene agiramwo uruhara kuko nk'igihe umukenyezi kumviye canke iyindi uburyo bumwe butamworoheye gukoresha hariho uburyo umugabo nawe nyene ashobora gukoresha abakunzi b'ijwi rya amerika barishikiye mu kigo c'ishirahamwe abubefu kiri muri karitiye jabe ya komine mukaza turi mu gisagara ca bujumbura basanze abatonda muri ico kigo ari abakenyezi gusa sirabahenda konsiri ni umwe mu bari baje gusaba uburyo bwo kurondoka ku rugero kenshi abagabo kuja kuri metode ntibabikunda ariko mu gihe mwumvikana n'umugore atangaruka mbi bimugirira umugore niwe wo kuja kuri kuri metode kuko umugabo kuja kuri metode mu gihe ata kibazo umugore yagize nibaza ko abagore boja kuri metode mu gihe abagabo bacu babitwemereye nibaza ko ata kibazo biba bitwaye mwabyumvikanye ko umugore nibaza ko ariwe yoja kuri metode uburyo abakenyezi bahabwa n'ishirahamwe abubefu kugira ngo barondoke ku rugero ni rwinshi mu gihe bukoreshwa n'abagabo ari buke nk'uko muganga w'imana yabyiganiye abakunzi b'ijwi rya amerika dufashe nk'urushinge ibinini kanyuzi kamwe bashyira mu gitereko canke akagegene kamwe bashyira mu kuboko urumva ubwo bwose bufatiye ku mubiri w'umukenyezi mugabo hariho n'uburyo bukoreshwa n'abagabo cyane cyane nk'agafuko hama n'uburyo bwo gufunga burundu ku bakenyezi aho no gufunga burundu ku bagabo bakorera ku bihimba vy'irondoka ry'umugabo ubwo buryo hari abarundi na cane cane abemera ijambo ry'imana batarota babwitabira bakavuga ko ari icaha uno mugabo wo ku mugwa mukuru w'ubutunzi bujumbura atashimye ko bakunzi b'ijwi rya amerika bamuvuga izina yarankiye umukenyezi wiwe kuja ku buryo ashira imbere uburyo kama rero ndamubwira madamu ntijiye mbona twebwe kubera turi abantu bemera imana kandi imana ikaba ivuga yuko umuntu ategereza kwitandukana n'ikintu citwa icaha cose vyarashobotse kandi birema nuvuga yuko imana iriko irabigenza neza kuva ivyo bibaye imyaka ibiri iriko irahera kandi nta buryo yagiyeko naje nta buryo nagiyeko kandi ibintu turi babikora neza atangorane n'imwe abagabo bo mu burundi bamwe bamwe baritabira ku rugero ruto cyane umugambi wabagenewe wo guca imbyaro burundu vazitomi mu rurimi rw'igifaransa uwurongoye ishyirahamwe abubefu ku rwego rw'igihugu atanga umuco kubibaza ko ubwo buryo bwo gufunga burundu abagabo bufise n'izindi ngaruka mbi hariho ibihuha byinshi usanga benshi bibaza yuko gufunga burundu ari ugukona umugabo oya sivyo kubera aguma arangura amabanga mpuzabitsina ukuri kwamye ahubwo cyane cyane icyo duca tumusigurira ni uko iyo afunzwe burundu ntibimukingira izindi ndwara zifatira mu bihimba by'irondoka n'umugera wa sida mu bigo byacu bya abubefu ku mwaka uheze turegeranya ibiharuro ni uvuga nko ku mwaka ku mwaka turaronka abarenga ijana leta y'uburundi isaba abarundi kurondoka ku rugero canke guca imbyaro burundu kubera ko igwirirana ry'abantu riri ku murindi udasanzwe rusansuma rwabaye mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'umunani werekana ko abarundi bagera kuri miliyoni umunani zirenga ikigo ca leta kijejwe kwegeranya ibiharuro istebu kigashikiriza ko ubu abarundi barenga ku miliyoni cumi na zibiri ico kigo kikerekana kandi ko hamwe atagikozwe kugira ngo uwo murindi w'irondoka ugabanuke mu burundi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itatu abarundi bazoba barenga kuri miliyoni cumi na zine ni mu gihe igihugu c'uburundi gifise uburinganire bungana n'ibirometero kwadarato ibihumbi mirongo ibiri n'indwi n'amajana umunani na mirongo itatu na bibiri Thierry Ndayishimiye urakoze kudusomera iyo nkuru mu Rwanda sentare yisumbuye Nyarugenge i Kigali yarayisomye urubanza rw'abanyagihugu bagize imiryango mirongo ibiri n'ibiri yahitwa Kangondo na Kibiraro hazwi nka nko muri Banyahe bitwariye igisagara ca Kigali ku ngingo yo kubimura ku gahato bagasaba ingurane ikwiye mu mafaranga umenyesha amakuru wacu Eric Bagira ubusa yadukurikiraniye urwo rubanza basaga n'abaguye mu kantu nyuma yo kumva icyemezo cy'umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa nyarugenge ni icyemezo gitegeka abaturage kwakira ingurane z'amazu aho guhabwa ingurane ikwiye mu mafaranga ni urubanza rwarebaga imiryango makumyabiri n'ibiri yareze mu cyiciro cya mbere cy'abaturage bahoze batuye i Nyarutarama mu midugudu ya Kangondo na Kibiraro umucamanza yavuze ko kimwe n'abandi baturage bakiriye amazu n'aba baburana n'umujyi wa Kigali bakwiye kwakira ingurane ikwiye y'amazu mu Busanza mu karere ka Kicukiro umucamanza yavuze ko aba baturage bimuwe kubwo ibikorwa by'inyungu rusange bitandukanye n'uko umujyi wa Kigali waburanaga uvuga ko ubimura kubera batuye mu kajagari urukiko rwavuze ko ntaho rwahera rwemeza ko aba baturage bahabwa ingurane ikwiye mu mafaranga mu gihe bagenzi babo bemeye kwimukira mu mazu ku bwumvikane n'umujyi wa Kigali rwavuze ko abantu bose imbere y'amategeko bareshya ku ngingo yo kuba baregeraga guhabwa indishyi y'amafaranga atanu ku ijana y'ubukererwe ku gutinda kubimura urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwavuze ko umujyi wa Kigali utatinze kubimura kuko wahuye n'ikibazo cy'icyorezo cya covid cumi n'icyenda ni mu gihe iki kibazo cyo kubimura gifata umuzi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi icyorezo cya covid cumi n'icyenda cyo cyadutse ku butaka bw'u Rwanda mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri ni icyemezo kitaguye neza abaturage bwana Jean Pierre Nzabonimpa yasaga n'uwabuzacira n'ayami urabona kubera ari icyemezo kidutunguye ubu ntabwo aka kanya nahita mfata icyemezo ngo nkubwire ngo ngiye kujya muri iyo nzu se ngiye guhita njurira se ariko byanze bikunze reka dutegereze imyanzuro niba bazayisohora kuko cyane ko ubona ko akenshi mu karengane no kurenganya abantu bakunze gusohora iyo myanzuro bakazayisohora igihe cyo kujurira gishigaze nk'iminsi ibiri byo nkunze kubibona bikunze no kubaho cyane kuri Claude Shumbusho nawe icyizere yari afitiye ubutabera cyahise kiyoyoka kuko twari twizeye ubutabera tuva ku butabera aribwo buhungiro bwa nyuma dusigaje muri iki gihugu ariko twasanze yuko ahubwo abo turega nibo turegera shumbusho na bagenzi be bagakomeza gusaba ko inzego zibishinzwe zabarenganura kuko nimba u Rwanda ari igihugu cy'amata n'ubuki aho umunyarwanda akuriramo akumva ko ari igihugu kimubereye akagenda adafite ipfunwe ubu duteye ipfunwe no kumva ko turi abanyarwanda n'abo duhungiyeho dusanga ari ba bandi umwe ugukubita inkoni n'ubundi ugasanga uwagukubise niwo wongera kugukubita bigaragara yuko n'ubundi nta butabera buhari ntabwo ariko tukaba dusaba perezida wa repubulika niwe wavugiye ku itangazamakuru aravuga ngo igihugu cy'u rwanda nubwo ari gitoya mu bihugu byose ariko bufite ubutabera nabutugaragarize koko kubwo butabera natwe abaturage tububone umucamanza kandi yavuze ko abaturage batatakambiriye inzego zibishinzwe ku gihe ngo bagaragaze icyo bita akarengane nyamara bakavuga ko nta gihe batahwemye kugaragaza akababaro kabo kuri davide munyeshuri nawe wimuwe kangondo ntiyemeranya n'umucamanza iyo umucamanza watuburanishije inzitizi aza kubona ko hari impamvu ituma urubanza rudakomeza aba yararuhagaritse yari kugaragaza ko twatakambye mu bihe bitari byo akagaragaza ko twatanze igenagaciro mvuguruza mu bihe bitari byo ntibitume umuturage akomeza gusiragira kugera kuri uru rwego mu kiganiro n'umunyamategeko inosandi ho ku bwayo wunganira imiryango cumi n'itandatu muri makumyabiri yaburanaga yatubwiye ko icyemezo cy'umucamanza kitabashimishije kandi ko kitarimo ubushishozi turareba tugasanga kuba urukiko rwahitiyemo abantu ingurane ntabwo ari byo ko nta nubwo biri no mu byo twaregeye ni ukuvuga ngo rero ingurane ntabwo ari ingurane y'agahato ingurane ni ingurane yumvikanweho ingurane ukwiye amategeko ateganya ko ari ingurane yumvikanweho aho hantu urukiko rwahibeshyeho rwiyibagiza yuko ni ukuvuga ngo buri muntu wese agiye afite umutungo agomba gufataho icyemezo kandi urukiko rwiyibagiza yuko buri muntu wese afite uburenganzira bwo gutura aho ashaka ntabwo agomba gutura hariya ku gahato kuri ndiho ku bwayo icyemezo kuri izi manza kidakosotse byazagira ingaruka mu bihe bizaza icyemezo cy'urukiko mu by'ukuri burya iyo cyabaye itegeko kigira ingaruka no ku zindi manza z'ejo hazaza si ukuvuga ngo ni aba bonyine ni mu gihugu cyose bibuze yuko iyo kiramutse kitajuriwe kikaba itegeko ngo byibuze amakosa kirimo akosorwe uru rubanza rwazagira ingaruka no ku bandi bazajya bashaka kwimurwa mu minsi iri imbere aho urwego rwimura rwazajya rutanga ingurane rwishakiye ingurane y'agahato kurusha uko yaba ubwumvikane mu buryo amategeko abiteganya birashoboka ko mu gufata icyemezo umucamanza hari amakuru atari yaramenye ibi birashingira ku kuba hari imwe mu miryango yari ifite imitungo minini minini muri banyahe ubutegetsi bwari bwarabaye buretse kubasenyera abo nyuma baje kugenda bahabwa amafaranga ku ruhande barimo uwitwa bwana jean didier shikama na bagenzi be nyamara bo umucamanza yanzuye ko nabo bahabwa amazu umunyamategeko ndiho ku bwayo akavuga ko bivuze ko abo baturage bashobora kuzongera guhatirwa gusubizanya amafaranga ashingiye ku cyemezo cy'umucamanza twashatse umujyi wa kigali ngo twumve uko bakiriye iki cyemezo ntibyadushobokera metre safari jean marie vianney wunganira umujyi wa kigali yatubwiye ko mu masezerano yagiranye n'umujyi wa kigali atemerewe kuvugana n'itangazamakuru hasigaye indi miryango isaga mirongo inani ikiburana n'umujyi wa kigali bose baraburana guhabwa ingurane ikwiye mu mafaranga ubu aho bari batuye hahindutse amatongo eh bagira urusajwi ry'amerika i kigali
ejo ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turabandanya n'amakuru tubafitiye muri kano kanya imikino y'igikombe c'isi c'umupira w'amaguru isigaje iminsi umunani kugira ngo itangure mu gihugu ca qatar ibihugu bizorushanwa biriko birakora intonde z'abakinyi bibwirizwa guha fifa mugenzi wacu fide niyo ngabo yavuganye na steve derick ndizeye umenyesha amakuru akurikirana hagufi uh, ivy'imikino na sport cane cane umupira w'amaguru atangura amubaza uko vyifashe ku ma ekipe n'abakinyi
nibaza yuko iminsi isigaye kugira iryo higanwa ry'igikombe c'isi yose ribe ni mike cyane ariko rero hari ikibazo kidasanzwe kijanye n'igihe iryo higanwa ry'isi yose ritunganijwemwo hanyuma ikindi kibazo kidasanzwe n'ibirangamisi by'ayandi mahiganwa kuko urabona yuko hari ibihugu bimwe bimwe gushika uno munsi bikiriko birakinisha amahiganwa yabo ivyo rero bigashobora gutuma eh, ku munota wa nyuma ku minsi ya nyuma hari ibihugu bishobora gutakaza abakinyi nibaza yuko biravye abakinyi bariko barababara aba ba Sadio Mane aba ba James Rees barababaye ivyo rero bishobora gutuma rero iryo higanwa hari abakinyi bamwe bamwe bari bitezwe cyane muri iryo higanwa ry'isi yose batagitaba hanyuma ikindi naco kitangaje kinababaje ni kubera ingene igihugu ca Qatar gitunganijwe ingene kizimvye ivyo rero birashobora gutuma ibihugu bimwe bimwe bimwe nibyo byose byaramaze kumenya aho bizoshikira aho bizoba ariko rero biraboneka yuko hari ibihugu bishobora kuzogabanya abantu bategereza kugenda bajanye navyo muri izo nkino z'igikombe c'isi yose ariko rero nibaza yuko igihambaye na magara y'abakinyi hanyuma kandi n'imyemenyerezo y'abakinyi hamwe kuko urabona yuko hari imigwi iserukiragihugu imwe imwe ishobora kuba itazoronka abakinyi bamwe bamwe kugira bakorere imyiteguro hamwe n'abandi ico nibaza yuko ari ikibazo n'intambamyi idasanzwe imbere y'uko izo nkino z'igikombe c'isi yose zitangura biravugwa kandi n'ikindi kibazo cerekeye kata kubera imico yo muri ico gihugu n'idini rya kisilamu ko hari amajambo yashikirijwe n'abategetsi b'ico gihugu ku bijanye n'abakundana basangiye igitsina ico gihugu kikavuga ko amategeko yo muri ico gihugu n'idini rya kisilamu biziririza abo bantu bitabona ko ari abantu bakeneye kwakirwa fifa yaragize ico ibivuga ko isaba abakinyi ko boshimikira ku gikombe isi yose ivyo bibazo bindi bakavyihoza ico kibazo mukibona gute ico ni kibazo kidasanzwe umuntu aravye aho isi igeze kandi nibaza yuko hari bitari bike bitazogenda neza kubera ayo majambo novuga yuko afatiye ku gihugu Qatar igihugu kizwi igihugu cakoze ibishoboka byose kugira gitunganye iryo higano ry'isi yose ariko rero haciye hazamwo ivyo uh, bindi bijanye n'imico usanga ico gihugu kiguma cugaye eh, kiguma kuri izo ngingo na cane cane zishimikiye eh, ku idini bagendera ko ivyo rero nibaza yuko bimaze kuvugwa n'ibihugu bimwe bimwe biramaze kunegura amajambo atandukanye byo kutubahiriza agateka ka zina muntu bivugwa muri Katare ibyo kutubahiriza uburenganzira bwa zina muntu nk'ivyo bijanye by'abakundana basangiye ibitsina ivyo rero nibaza yuko ari ibintu kumbure eh, bishobora gutuma mbere hari n'amasosiyete y'ama entreprise atandukanye ashobora kutarunga kuvunika canke kudakora ivyo yategerezwa gukora kugira iryo higanwa ry'isi yose rizogende neza yuko ari ikibazo na cane cane guhitamwo katare muri kino gihe guhitamwo ibintu bitandukanye muri kino gihe nibaza yuko ari ikibazo gishobora kuzotuma bimwe na bimwe muri izo nkino z'igikombe c'isi yose bitagenda neza nk'uko byategerezwa kuko abantu nta bwigenge bazoba bafise kandi ababaza kanyuma muri make cane mubona imigwi iserukira igihugu yo muri afurika ni itanu mwitegereze mubona yiteguye neza abakinyi bahagije mwavuze nka senegal ko sadio mane yakomeretse twibaze ko azoshobora kuronka imitende agashobora guhiganwa mubona muri rusange mu majambo make cyane imigwi ya afurika muyibona gute muri iryo higano mubona amahirwe arahe mubona ihagaze gute imbere yuko ritangura imbere yuko izo nkino z'igikombe c'isi yose zitangura nibaza yuko ikibazo ari ca kindi ku bihugu vyose bigiye kwitaba iryo higanwa n'ibihugu vya afurika rero ntivyasigaye inyuma kuko urabona yuko gushika ubu hasigaye iminsi mike kugira iryo higanwa ritangure ibihugu bimwe bimwe eh, hari ibitararonka n'igice cy'abakinnyi bazojana muri izo nkino z'igikombe cy'isi yose ibyo rero nibaza yuko ibihugu byari bisanzwe bizwi yuko bimeze neza bihagaze neza nka senegare eh, irashobora kuzokwitwara neza naho gushika uno munsi bigoye kumenya uko sadio mane azoba ahagaze reka mbere no kumenya yuko azoja muri izo nkino z'igikombe cy'isi yose biracyateye amakenga hanyuma n'ibihugu rero nka maroke maroke ihagaze neza nibaza yuko ari kimwe mu bihugu bishobora guserukira neza afurika aho rero tudasize inyuma na kameruni isa n'iyaba iteye ubwoba ariko ugasanga birangiye ku kibuga bitagenze neza ndabashimiye cyane murakoze cyane namwe ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda tubandanirize ku gakino kombo tagisi
kombo tagisi kombo tagisi kombo tagisi mugiye gutega amatwi kombo tagisi tagisi yo mu karere k'ibiyaga bigari mugomba mwumvirize kombo tagisi tagisi yo mu karere k'ibiyaga binini munaenda kusikiliza kombo tagisi tagisi ya grand lac bakiliya bangu vrema mukwaye muko bien Eh, tura ewa vrema Eh, niwatilikuwa kamisiki kidogo Eh, eh, gusha akaziki tube turanyiganyiga bukebuke Eh, gavura makoze oya ni bande bashaka iyo miziki yacu Twe- njye rwose ntabwo ndimo ibyo biziki by'ibigo wagira ngo ni ibintu by'ibigunguru bahondagura iyo si imiziki ni urusaku
Bon, sawa.
mufunge ibyo bintu okay tubiache basi tubiache nakondi nyene bon baklia muniruhusu vrema kidogo tu ni, ni tushimame hapa mbele kwa kitu kimi nataangalia guhagarara ugiye guhagarara ahantu hano hantu koko ibyo ni ibiki koko ariko ibintu koko mukagira imana mwe sitakao bon minakuya minute kidogo tu minakuya nari nabigusabye hari ikindi
sana mfite noneho none ndeberaho kugira ngo dukomeze urugendo kugira ngo nibura ngere iwanjye ngire icyo nshyira mu nda uyu mushoferi none ahisemo guhagarara hano koko uzi kugira ngo aduteze n'ibyago koko nyene ko ahagaze ntiwari gupfa umuprofita nyene nawe ukaja kurondera icugi ngwake ngembe mu modoka hano ibugo ariko warasaze cyangwa mugore we ngo kubera sinshobora ngende ntabwo nanabikinisha kuva mu modoka ahubwo aboroka neza ivyo nibikuri kuravuga uramenya mazi ngayo ubwo ingene hari ibitungura biryoshe biramaze biranazimbutse je nama ndiko ndahitana ivyo nshira abana si wowe ushonje kashwi ngenda aba njyangeze iwacu imuhumuro da ariko simbwira mada wa mushoferi wabonye yerekeza hehe sinarabye kubera iki
abanyabugo rwose ko tuzabagira gute kuko mukagira imana sinakubwiye ko abantu bashaka kutwicisha gute bayiki ushatse kuvuga ko utabonye amakuru yiriwe acicikana kuri interinete mbega umugore w'umudabagizi uri umutesi gusa aba bantu ntabwo bazi umva bantu abantu b'imbugo ni inyamaswa inyamaswa mbi pe kumugurira ariko mana yanjye nicyo gituma tubahuka no kuja hanze ngo uje kurondera n'icuge n'inzara iriko irakugunyura
U- urabona narasaze ku buryo ngewe nshobora kwiroha muri ziriya mpyisi zishinyitse amenye kuri ngo zinkanjakanje Ngo ngwiki?
mva nkubwire ahantu yadutaye ntuhabona isaha n'isaha ushobora kujya kubona ubu ukabona batwirayemo Baka- eh, ba- babare- babare- ndi kubitekereza ahubwo nkumva mm, mm, ntibaze cyanzanyemo ivyo ni ibiki mva ahubwo madamu manura umutwe twishe munsi y'intebe Habaye basa iki?
batatubona ariko Ubonye iki?
ariko umugore ca, ngo nyonjyana nawe ariko ubu ngubu bigusaba ubwenge bungana gute kugira ngo ubone ububi bw'aba bantu b'abanyabugo urakara agashoferi kuva kamenye ko nkomoka imuhumburo ca mva ubu yagiye gushaka bene wabo bamwe barya abantu baze badutandagure barabanuza ko nta kintu batarya ikintu cyose ntacyo batarya gifite amaguru ki- keretse ameza gusa n'intebe Ivyo bintu Eh, ayiwe ayiwe ngura yaraje ngura arahingutse tatawe nibiki afite mu ntoki mana yanjye we umenya ni bya bigarenade byawe wagiye kudutera umusego kuko iwe naza ngino gukora ikigo kwa madamu ubwo bwoba n'ubwiye
bon mkamati eh.
Leo alitaka kukula mesi naona taka kare kare kata Eh, urakoze gwarisi mbabarema
mbega agasambusa karyoshe Madam.
urakoze sha shofe nari nshonje nabyo ese bya bintu ntabwo ari amaba Eh, ngo ngiki
maze ukuntu mva agahumura neza Eh, none byakwera ntushaka akire Reka- reka ndore ehe wenda ubwo ari wo mpaye rwose nagerageza nkumva uko kameze da ariko ni ukumva gusa
ubu inzara irakwemeje neza ko abanyabugo batagushakira inabi ubwenge buragarutse ariko mana yanjye ibyo bintu mwishizemo ngo abantu barabanka inzara yari insinzi na rwose kezaho kezaho ntimuzosubire
ariko rero wa mugani n'udakunda urukwavu rwose aryemera ko ruzi kwirukanka Sha, tuvugishije ukuri rwose abanyabugo bazi guteka niba ba nawe batetse na sambusa Uraraba ntibikunike.
ni ukuri rwose tujye twemera jove murampa kamwe gusa iyo cyari ikiganiro kombo tagisi igikino mutegurirwa na radiyo